Bagenzi murahawe ikaze ndanezerewe ko mwongeye kuza ngo dufatanye kumva ijambo ry'Imana. Muri iyi kasete tugiye kwiga ivyo abantu bahambaye basavye Imana ngo bibafashe mu ngorane zabo. Twese turafise ingorane none siko ndizera yuko biza kudufasha kwiga ingene Imana idufasha muri zo. Tuzingurure rero ku gicapo ca mbere kugira ngo turabe ingene Imana yafashije abo bantu bahambaye. Kera habayeho umugabo umwe yitwa Namani yari umugabisha w'ingabo z'Abasiriya. Abasoda bose baramwubaha ariko yari afise ingorane kuko yari umunyamibembe. Mukanamani yari afise umukobwa w'inshoreke w'umwisirayelikazi. Uwo mwigeme yarakunda cane uwo muryango ariko vyari bibabaje kuko harimwo umunyamibembe. Iyo nshoreke ibwira Nabuja yuko i Samariya hariho umuvugishwa n'Imana yashobora kumukiza. Nuko inabuja yumviriza izo mpanuro kugeza aho barondera uburyo bwo kurondera uwo muvugishwa n'Imana yitwa Elisa kandi bagenda batwaye n'ingemu nyinshi. Bashitse Elisa atuma umukozi wiwe kuri Namani. Uwo mukozi aramubwira ati genda wiyuhagire Yorodani ibihe tangabondwi urakira. Namani arababara cane ati je nagira ngo umuvugishwa n'Imana arasohoka yambaza Imana yiwe ayeyemvye kuboko kuri jewe hanyuma nkire mbega ntazi yuko inzuzi z'iwacu i Siriya zimeze neza gusumba urugo iwabo aca arataha ashavuye cane Namani yari umukuru ariko yarafise imibembe ingwara y'imibembe ishobora gushikira uwo ari we wese yaba umukuru canke umuto umutunzi canke umworo mbega waruzi yuko imibembe igereranywa n'icaha imibembe yonona umubiri ariko icaha naco cica umutima hatabaye umuti mwiza wo gukiza iyo ngwara y'imibembe umuntu acapfa n'icaha nuko nyene hatabaye umuti nyawo wo kugikiza amaherezo ni ugutandukana n'imana ibihe bidashira kumbure wobaza uti none umuti w'icaha ni iki mugenzi umuti w'icaha n'amaraso yesu kristo yaviriye ku musaraba zingurura ku gicapu ca kabiri namani amaze kuva kwa elisa abakozi biwe baramubwira bati databuja iyo umuvugishwa kubwira ikiruta ico ntiwagikora ariko noneho yakubwiye icoroshe kwibira ibihe tangabo indwi gusa mu ruzi hanyuma ugacukira nuko namani arabumvira aje muri yorodani yibira ibihe tangabondwi imibembe yose ikiramuvako namani yaranezerewe cane agenda kwa elisa amuha ingemu zose yarazanye ariko elisa aravuga ati ivyo vyose jewe ntavyo nkeneye naho namani yari umukuru yemerwa rwose ntiyashobora kwikiza imibembe namani arinda kuba yari umuntu mwiza kuko yarumvira impanuro z'abakozi biwe yaba yari umuntu yishima ntiyari kubikora kandi arinda kuba yari umuntu yizera kuko yumviye ibyo elisa amubwiye nk'igihe woba urwaye indwara maze umuntu akakubwira ati genda wiyoge mu ruzi rusa nabi nka ruvubu canke rusizi wobikora bamwe bo kwiyumviriye yuko ibyo uyu mugabo yagize ko ari ubujuju ariko yizeye ibyo elisa yamubwiye kandi abikoze byose byagenze neza ubwa mbere na mani ntiyizeye ibyo bamubwiye ariko mu nyuma abashumba biwe bamubariye yarabyizeye na mani kandi yarizeye ibyo elisa yamubwiye mugabo yategerezwa gukora nk'uko amubariye atabigize ntacyo byamumarira umviriza muri yakobo kabiri bibiri na gatandatu icyo hatubwira nk'uko umubiri utarimwe impwemu uba upfuye ni kukwizera kutagira ibikorwa kumera kuba gupfuye tugeze ku gicapu cya gatatu ibyo biheze umwami w'abasiriya yagiye kurwanya abisirayeri igihe cyose yagira imigambi yo kubarwanya abisirayeri baca babimenya bagaca babanesha ibyo byatumye umwami w'abasiriya ashavura cyane kuko yibajije ko hari umwe wo mu ngabo ziwe abagurisha umwe mu bantu biwe amubwira ko hari umuvugishwa n'imana yitwa elisa ko ari we ababwira amabanga yabo yose nuko rero araba uburyo yogenda mu ijoro kuza gufata elisa yari ahantu hitwa idotani bahenga mu ijoro baziguriza icyo gisagara mu gitondo hakiri kare umukozi wa elisa yikanguye abona hari ingabo nyinshi aratangara agira ubwoba agenda yirukanga abwira shebuja ati databuja karabaye biracitse mbega tugire gute ariko yerisa aramubwira ati ntacyo utinya kuko abari kumwe natwe ari benshi gusumba abasiriya kumbure wa mukozi ntiyizeye ibyo erisa avuga maze erisa arasenga ati mana ugurura amaso yiwe kugira ngo abone maze imana yugurura amaso ya wa mukozi aza abona hari ingabo nyinshi cyane z'amafarasi yaka umuriro kandi izo zari ingabo z'uhoraho wa mukozi yaratangaye cyane kubona hari ingabo nyinshi cyane ariko rero elisa yari yavuze iki abari kumwe natwe nibo benshi gusumba abari ku ruhande rw'abansi mbega hari aho wiyumvira yuko umwansi wawe akomeye cyane kugusumba wibuke yuko igihe uhoraho ari ku ruhande rwawe uba ukomeye gusumba umwansi wawe turabe igicapu cya kane umwami w'abasiriya n'abasoda biwe bari hafi gufata umuvugishwa elisa elisa arasenga ati imana si ukuruhumye kuri aba bantu kandi imana yarabikoze maze elisa agenda abwira abo basoda aterega mwazimiye iyi si iyo nzira kandi n'iki si cyo gisagara murondera nimunkurikire ndabajyane ndabashikane kuwo murondera arabajyana abashikana mu maboko y'abansi babo i samariya maze elisa yongera gusenga ati mana humura amaso y'aba bantu maze barahumuka uruhuni rubava ku maso baza babona bashyitse mu gisagara cy'abansi babo maze umwami w'i samariya abaza umuvugishi wa elisa ati mugenzi ndabice elisa aramubwira ati oya mbega wowe wokwica abantu bagusanze aho uri ahubwo bazanira umutsima n'amazi barye banywe hanyuma bagende nuko umwami abigenza atyo mbarira nawe mugenzi iyo ujya kuba umwami w'i samariya weho wari kubigenza ute uri kuragwanya abansi bawe hanyuma ukaza ubona bari imbere yawe mu maboko yawe mbega ntiwari kubica ariko rero elisa ntiyagombye kubigenza atyo subira mwumvirize icyo ijambo ry'imana rivuga mu cyete cya mbere cya petero igice cya gatatu ku murongo w'icyenda ntimugere ikibi ku kindi cyangwa igitutsi ku kindi ariko mubigerane n'umuhezagiro kuko icyo ari cyo mwahamagariwe kugira ngo namwe muragwe umugisha turabe igicapu cya gatanu haciye ikindi gihe kirekire umwami w'abasiriya yagombye kurwanya abisirayeri atwara ingabo nyinshi akikuza igisagara cy'i Samariya muri icyo gihe ibisagara byaba bikikujwe n'ibibambazi birebire kugira ngo bikingire abansi babo umwami w'abasiriya rero yafashe ingingo yo gukikuza icyo gisagara kugeza abasamariya bemeye kwishikana mu maboko yabo bagira ingorane barasonza babura icyo barya mbere n'umutwe w'indogoba wari uzimbye cyane umunsi umwe umwami w'abisirayeri yari ko aratembera abona umupfasoni amubwira ati mwami ndagusabye nshira urubanza aba ari uwo muntu atasangwa imana idashobora kubafasha mbega jewe nubakorera iki atuye umugore mugenzanje yambwiye ngo uyu munsi turarya umwana wanje ejo naho tuze turya umwana wiwe uwo munsi naremeye ndazana umwana wanje turamuteka turamurya ariko bukeye hageze ko turya umwana wiwe aramunyegeza ntiyamuzana amaze kubyumva yitantamurira kw'impuzu arababara cyane kubona yuko ibyo byago byabashikiye arondera uburyo bw'ingene borondera elisa ngo bamwice maze umwami agenda abwira elisa ati ibi byago byose niwe yabiteye none niki gituma ntuguma ndamwizigiye elisa abwira umwami atuhoraho yavuze yuko ejo nk'aya mango hazoba hari ibyo kurya byinshi ku irembo ry'isamariya ariko nimwumva ko biteye ubwoba kugira ngo habe ikigoyi kingana gutyo bamwe bamwe turazi icyo inzara ivuga abandi nabo kumbure ntibirabashikira birashoboka ko woba waramaze umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri utarya ariko ibyo ntaho bigereranywe n'ikigoyi cya risamariya iyumvire nawe kugira ngo umubyeyi azane umwana bamukerere bamuteke aho niho bari bageze umwami w'i Samariya yarashavuye cyane kuko yabonye ko imana yemeye ko ibyo byago bibaho aca yibaza yuko yokwihora mu kwica umuvugishwa n'imana elisa mugenzi wanje ntidushobora gushavurira imana kubera i- amakosa yacu tugira kandi nta kintu na kimwe twokora ngo turihoye imana turabe ku gicapu cya gatandatu muri icyo gihe habaye abanyamibembe bane kubera yuko atamuti wariho byatuma birukanwa bakava mu miryango yabo bakaja hanze abo bantu bane rero baciye bajya inyuma y'igisagara kuko batashobora kubana n'abandi nuko ba bagabo baravugana bati none tuguma ngaha dukora iki nitwaguma aha turapfa nitwaje no mu gisagara naho turapfa nyene bati ingo tugende twishire abansi bacu nibatugirira akagongwe turabaho naho nibagomba kutwica batwice nuko kuri uwo munsi baragenda bashitseyo nta muntu n'umwe bigeze babona bagiye babona hari amahema amafarasi ibigwanisho ariho birunze ariko nta muntu n'umwe babonye uhoraho yari yatumye haza urwamo rw'ibigwanisho rubaza mu matwi baca biyumvira bati yo twatewe n'abansi bacu baca barata barahunga ba bagabo bane b'abanyamibembe baciye binjira mu mahema basanga hariyo ibyo kurya n'ibyo kunywa bararya baranywa eka ntiworaba baravugana bati mugabo ibi tugitse sibyo uyu ni umunsi w'inkuru nziza reka tugende mu gisagara tubimenyeshe umwami wa bisirayeri nuko baragenda umwami abyumvise atuma abantu kugira ngo barabe yuko ari byo maze umwe yibuka yuko iryo ryari isezerano nk'uko elisa yari yabivuze bagenzi imana ni nziza siko yakoresheje ba bantu b'abagorwa b'abanyamibembe bane kugira ngo bashobore gukiza ubwoko bwose bwa bisirayeri n'uyu munsi imana irashobora gukoresha abantu bicishije bugufi ngo bazane umutsima w'ubugingo budashira w'ijambo ry'imana ku batararyumva mbega wewe wumva ko woba uri umwe muri ba bantu bicishije bugufi bashobora gutwara ijambo ry'imana bakarisangira n'abandi mbega iyo ba banyamibembe baba abantu bigungira ko bakaguma birira ntibabwire abandi inkuru nziza byagenda gute niyumvira ko abantu b'i Samariya bari gupfa uyu munsi birashoboka ko hari uwopfa atumvise ko yesu akiza kuko utabimubariye imana igomba ko twese tubwira abaremwe bose ijambo ry'imana tugeze ku gicapu cy'indwi haciye igihe kirekire wa muvugishwa n'imana elisa yarapfuye mu nyuma imana yihagurukiriza uwundi muvugishwa yitwa yona umunsi umwe imana ituma yona mu gisagara cy'ininewe ngo ababurire kuko bari inkozi z'ikibi ariko yona ntiyagombye kumvira imana acarahunga yagiye mu gisagara cy'iyopa abona ubwato bugiye itarushishi igihe yari amaze kubwinjiramwo batanguye urugendo haza igihuhuta cyinshi cyane byarabaye nabi kugeza aho ubwato bwari hafi kumeneka abasoza bose baratinye bagira ubwoba batangura kwambaza imana zabo ngo zibakize batangura gufata ibintu byabo babita mu mazi kugira ngo ubwato buremuruke ariko yo nawe yari yisinziririye maze umukuru w'ubwato agenda kumurondera asanga asinziriye amubwira ati wagikaze atirowe ni kuki uri ngaho kandi tugira dupfe nuko abasoza batangura kugira ubupfindo kugira ngo barabe uwabateye ibyo byago byose maze ubupfindo bugwa kuri yona bagenzi banje imana yari yahamagariye yona gukora igikorwa gihambaye ariko aho yogikoze yaciye ahunguka ugomba kwimana wibaza by'ukuri ko woshobora guhunga imana oya ntibishoboka kumbure twobigerageza ariko nta hantu na hamwe haba mu ijuru cyangwa ku isi twoshobora kuyihungira turabe ku gicapu cy'umunani abasoza babaza yona bati mbe we wakoze iki aca ababwira yuko yari ko arahunga imana ikiyaga cyakomeje kumera nabi bamubaza icyo bokora ababwira ko bomuterera mu kiyaga kuko yari azi ko imana iri kuramukurikirana ba bagabo by'ukuri ntibagombye kubikora ariko nta bundi buryo bwariho baca bafata yona bamuterera mu kiyaga maze ikiyaga gice kiratekereza maze imana ica ituma ko urufi runiniya cyane kugira ngo rumire yona nuko yona aba mu nda y'urwo rufi kumara iminsi itatu n'amajoro atatu ibyo ari byo byose imana yaramuzigamiye muri urwo rufi ntiyapfuye nuko yona aricuza arihana asaba imana imbabazi nuko imana itegeka rwa rufi ngo rudahwe yona ku musozi bagenzi banje iyo dutanguye kugabagabira imana tugira ingorane nyinshi mbega siko ego meniko kumbure ntitwumirwa n'urufi nk'uko yona byamugendeye ariko turashobora kugira izindi ngorane zihambaye ntidushobora gupfinisha imana rero siko mugenzi wanjye wumva yuko ari ibintu bitumvikana kubona ingene urufi rwoshobora kumira umuntu akamarayo iminsi itatu adapfuye ijambo ry'imana ntiryigera rivuga ibinyoma namba wiyumvira yuko hari ikinanira imana imana yaremye isi ata kintu na kimwe cyariho yaremye n'ibifi binini binini nicyo gituma ishobora no kubituma bikamwumvira ntugakekeranye na mba ubushobozi bw'imana n'ingene ikora ibintu asangwa hariho ibyo tudatahura turazi neza yuko hazogera igihe tugatahura byose turabe igicapu cy'icyenda inyuma y'ibyo imana yongeye gutuma yona kandi noneho yaciye yumvira yabwiye yona ati genda ubwire abantu bininewe uti mu minsi mirongo ine iki gisagara nzogisangangura abantu bininewe bakora ibicumuro byinshi cyane ntibumvira inzira z'uhoraho nicyo cyatumye imana igomba kubatikiza ariko aho abantu botwenze cyangwa ngo bikorere ibindi baciye bicisha bugufi barihana ibyo byatumye ari abantu n'ibikoko bisonzesha kugira ngo bihane imbere y'imana nuko umwami atanga itegeko ati ari abantu ari ibikoko nimwicishe bugufi mwihane kumbura imana yogira ikigongwe ntitikize igisagara cyacu nuko abantu babigenza gutyo barihana maze imana ibibonye igira akagongwe ifata ingingo yo kudahonya icyo gisagara n'abantu bacu bagenzi banje umviriza igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cy'indwi ku murongo wa cumi na kane uko hatubwira maze abantu banje bitirirwa izina ryanje n'ibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyongahanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nuko nanjye nzokumva ndi mu ijuru mparira ibyaha byabo nkize n'igihugu cyabo mbega biragutangaza kubona tugira ingorane mu mihano iwacu mu bisagara mu kazi cyangwa ahandi hose mbega uribaza ugatangara kubona hari amarushwa n'amakuba mu isi yose subira wumvirize wa murongo duhejeje gusoma maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nuko nanjye nzokumva ndi mu ijuru mparira ibyaha byabo nkize n'igihugu cyabo imana ntizohezagira igihugu cyacu imihana yacu ibisagara byacu kiretse twemeye kwihana tukicisha bugufi tukareka ingeso zacu mbi mugenzi n'ibyawe guhitamo tugeze ku gicapu cya cumi habaye umwami yitwa ahasuwerusi yari umuntu ahambaye cyane kandi afise ubutunzi bwinshi umunsi umwe yagombye gutumirira amazimano abantu biwe abaganwa n'abandi bakuru bahambaye wari umunsi mukuru ukomeye cyane atanu umwe yari yigeze kuwugira bariko bararya baranezerewe cyane baranywa baraboregwa kugeza n'aho umwami yatumye ko umwamikazi wiwe yitwa vashiti kugira ngo amwerekane ingena ari mwiza ariko uwo mwamikazi vashiti yaranse kuza ibyo byatumye umwami ashavura cyane abaza abajenama biwe icyo yokora bamuhanuye ko akwiye gushinga icyagezwe ko vashiti adakwiye kugaruka mu ngoro kandi ko atakiri umwamikazi nuko rero cyabaye iciyumviro cyiza bituma umwami atuma intumwa mu bihugu byose yaganza ubwo butumwa rero bwari uko borondera mu bihugu byiwe byose aganza inkumi nziza bakayizana mu ngoro yiwe hari umwigeme umwe w'umwisirayerikazi yitwa esiteri yari umwe mu bigeme bari batowe ngo baze mu ngoro ababyeyi ba esiteri bari barapfuye yari asigaye arezwe na musaza we yitwa muridekayi maze amubwira ko adakwiye kuvuga ubwoko bwiwe n'umunsi n'umwe kuko barabanka cyane nuko esiteri ajyanwa mu ngoro y'umwami kandi na muridekayi nawe yagiye ku ngoro y'umwami ariko ntiyigeze avuga ubwoko bwiwe igihe cyose yamagerageza kumenya inkuru za esiteri uko yiriwe umunsi umwe esiteri rero yararengukijwe imbere y'umwami umwami aramushima cyane maze amugira umwamikazi wiwe turabe igicapu cya cumi na rimwe hari umuntu umwe yitwa hamani yari umuntu mukuru cyane mu bwami bwa ahasuwerusi umwami ashinga icyagezwe y'uko abantu bose babonye muri dekayi arenganye bakwiye guca bamwunamira ariko muri dekayi ntiyigeze abikora amani abibonye arashavura cyane agomba guha igihano muri dekayi yahavuye asanga ko muri dekayi ari uwo mu bwoko bw'abisirayeri ari nabo bitwa abayuda nuko arondera ingene yo kwica ubwo bwoko ngo abuhonye amani rero yaciye ajya gusaba uruhusha umwami umwami arabimwemerera muri dekayi amaze kumva inkurumbi yarababaye cyane kubera ubwoko bwabo esiteri nawe yaramenye iyo nkurumbi ko bagiye gupfa acatuma intumwa kuri moridekayi ngo abwire abayuda bose aribo bisirayeri ngo bisonzeshe kumara iminsi itatu hanyuma esiteri azoca arenguka imbere y'umwami muri iyo minsi ntibyari byemewe yuko hari umuntu arenguka imbere y'umwami atamutumye ko agiye akabikora yategerezwa gupfa ariko uwo umwami atumye inkoni yiwe y'izahabu niwe yashobora kubaho esiteri yari asanzwe azi icyo cyagezwe nuko yiyemeza kujya imbere y'umwami n'aho atari yahamagawe aravuga ati namba nkwiye gupfa ndagomba mfe hamani yari umuntu yishima cyane yibaza ko umuntu wese akwiye kwicisha bugufi akamwunamira abonye rero yuko muri dekayi atabigize yarashavuye rwose mbega urazi bikunda gushikira abantu bishima bakibaza yuko bari hejuru y'abandi bose uraza kubimenya mu kanya gatoya bandanya wumvirize turabe igicapu cya cumi na kabiri igihe esiteri yarenguka imbere y'umwami umwami yaranezerewe kumubona acaramubaza icyo yifuza aramubwira ati mwamenye n'ingoma namba bigushimishije ndagusabye uze gushika ku giturire nateguye mwe na hamani nuko hamani nawe nyine aramutumira arabyemera bamaze gufungura umwami aramubaza icyo yifuza esiteri yongera kubatumira ku kindi giturire ku wundi munsi niho yategerezwa kubabwira icyo yifuza amani rero atangura kwiyumvira ati haha bwa bundi ntegerezwa kuba ndi umuntu ahambaye rwose ko nshobora gutumigwa n'umwami tugasangira yarishima cyane ariko asohotse hamani yabonye yuko muridekayi adashoboye kumwunamira noneho arushirizaho kucavura cyane maze hamani agisha inama umugore wiwe n'inshuti ziwe icyo yokora bamugira ingingo y'uko yoshinga igiti kirekire nuko arabikora nuko ku munsi ugira kabiri hamani hamwe n'umwami basubira ku giturire esiteri yabateguriye bamaze gufungura umwami abaza esiteri icyo yifuza aramubwira ati ndakwinginze ntiwemere yuko abantu bacu bahona maze umwami aratangara cyane ati ibyo ni biki uwo muntu agomba gukora iryo bara ninde nuko esiteri aravuga ati ni uwo mubisha hamani nuko hamani arabya umwami abona mu maso hiwe hatukuye aca asaba imbabazi esiteri kugira ngo amuhangaze ariko umwami acashinga itegeko y'uko hamani bamumanika kuri cya giti nyine yari yashingiye muri dekayi ubu rero musanze abantu bishima bibagendera gute umviriza mu migani igice cya cumi na gatandatu ku murongo wa cumi n'umunani kugeza cumi n'icyenda icyo havuga ubwibone bwitangira imbere y'uguhona kandi umutima wihaya witangira imbere y'ukugwa kugira umutima wicishije bugufi ugafatanya n'abagorwa biruta kugabangana iminyago ufatanije n'abibone hamani yarishize hejuru cyane yibaza ko bose bakwiye kumwunamira aribyo byatumye ashingira igiti muri dekayi ariko imigambi yiwe yarasenzwe none tubona yuko impera ya byose ari inde yamanitswe wibuke yuko ubwibone bwitangira imbere y'uguhona turabe igicapu cya cumi na gatatu muri iki gicapu tubona abantu bane amazina yabo ni daniyeli shadraka meshaki na abedinego aba bagabo bari bajyanywe ari nyagano mu kindi gihugu kandi bagiye mu ishuri y'umwami maze bakagaburirwa ku byo kurya by'umwami igihe bagaburirwa ku mfungurwa z'umwami barabyanse ahubwo basabye yuko babagaburira imboga gusa maze umukozi w'umwami byaramuteye ubwoba aragira ati aba basore banse kurya ku mfungurwa z'umwami umwami ntiyabimenya azondakira cyane cyane asanze badasa neza ariko daniyeli yasabye umukozi ko bagerageza gusa iminsi icumi niyasanga bonze cyangwa bafise amagara make ati tuzokwemera turye nk'abandi bose nuko wa mukozi w'umwami arabyemera haciye iminsi icumi yasanze ba basore bayagayaga bakomeye basa neza mbega murazi igituma daniyeli na bagenzi biwe banse kurya ku mfungurwa z'umwami ni kubera yuko izo mfungurwa zaba zateretswe imbere y'ibigirwamana daniyeli na bagenzi biwe barabashumba buhoraho imana nzima ntibagomba rero guhumanywa n'ibyo kurya byateretswe imbere y'ibigirwamana uyu munsi ijambo ry'imana riratubwira yuko imibiri yacu ari insengero za mpwemu yera dukwiye kuba amaso rero uburyo dukoresha imibiri yacu twumvirize icyo ijambo ry'imana ritubwira mu cyete cya kabiri cy'abikorinto igice cya gatandatu ku murongo wa cumi na gatandatu kandi urusengero rw'imana ruhuza rute n'ibigirwamana kuko twebwe turi urusengero rw'imana nzima nk'uko imana yavuze iti nzogerera muri bo nzogendera muri bo mba imana yabo nabo babe abantu banje